ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro byo kuri uyu munsi tubandanya tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa korona turabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mugiye gushikirizwa nanje aloise bigirimana icuka hagati y'abanywanyi b'imigambwe seneri na cdd fdd kirabandanya gutosekara mu bice bitandukanye mu burundi ariko abategetsi barahumuriza bansanze ku rugo barantora saa yine z'ijoro barankubita gushika naho banja kwa muganga muri hopitale militaire ndavurwa ndagenda muri medecin sans frontiere ndavurwa gushika naho n'urugo ndomoka ubu rero nari maze iminsi iyinga rimwe ngarutse mu muryango uyu ni umunyagihugu yatoye umugambwe snr yidogera ihohoterwa akorerwa n'abakeba biwe ba sendede fdd impunzi z'abarundi mu nkambi yanduta muri tanzania ziti ku bw'ibyo turaba turabangiriye itaha perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika hamwe n'urubuga twita rwo guhanahana amakuru barabandanya barabana ayingwe aya n'ayandi makuru ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhereye ikiganiro iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu fideli niyo ngabo turakuramukije aloyise namwe nshuti mwese muduteze amatwi imigwi igwanya ubutegetsi mu buseruko bwa kongo yishe abantu mirongo ine muri ako karere abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi allied democratic forces adf mu mpfunyapfunyo n'umugwi ukorana na leta ya kisilamu uzwi ku izina rya mtn baragize ibitero ku munsi wa kabiri mu bice bya samboko bandavilemba na walese vukutu mu ntara ya ituri abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi adf na mtn batanguye kugirira hamwe ibitero mu bihe vya vuba bakoresheje imipanga barasahura ibifu ibifungurwa n'ibindi bintu bifise agaciro ikigo giharanira amahoro demokarasi n'agateka ka muntu kimenyesha ko abasivili amajana atandatu na mirongo ibiri n'indwi bishwe n'abagwanyi bo mu mugwi adf ku itariki mirongo itatu y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka ico kigo kimenyesha ko abantu barenga amajana atanu na cumi na batanu bishwe mu karere ka beni basavye leta ya kongo gusubira kwihweza ibikorwa vyayo vya gisirikare kubera ukugena abagwanyi b'umugwi adf bishuye vyinshi mu bitero vyabaye nk'inyishu ku bitero bikomeye inteko za leta ya kongo zagize mu karere ko mu buseruko bw'igihugu imigwi myinshi yitwaje ibigwanishi irakorera mu buseruko bwa kongo naho muri zambia igipolisi caho cahagaritse abantu batatu bagirizwa ko bagandaguye abashinwa batatu baraturira ibiziga vyabo mu ihinguriro rikora impuzu umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati stephen campiongo yemeye ko hazoba itohoza rikomeye kwigandagurwa ry'abo bashinwa batatu ryabaye ku munsi w'imana abo bashinwa biciwe mu ihinguriro rikora impuzu ry'abashinwa blue star riri ku mugwa mukuru wa zambia rusaka ubwo bwicanyi bubaye mu gihe leta iriko ifatira ingingo zikomeye abashinwa bakorera imirimo y'ubudandaji mu gihugu bavugwa ko bakora ikumira ku banyazambiya hari kandi icuka kibi cyatewe n'uko hari amakuru avuga ko abashinwa bayoboye amahinguriro muri zambia bategeka abakozi yama ku kazi kugira ntibakwiragize ikiza c'umugera wa korona asade y'ubushinwa muri zambia ivuga ko ubwicanyi bwakozwe ku bashinwa ku munsi w'imana muri zambia ari icyaha kigayitse co kwiyamiriza igipolisi muri zambia gitangaza ko icatumye ubwo bwicanyi bukorwa kidatomoye ubwo bwicanyi bwakorewe mu gice citwa makeni ku murwa mukuru rusaka tuve mu karere ka afurika dukubitire mu karere k'iburaya aho chanceliyeri w'ubudagi angela merkel yatangaje ku munsi wa gatatu ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi utegereza gufata iya mbere mu rugamba rwo kurwanya ikiza c'umugera wa korona ku isi na cane cane mu gihe imigenderanire hagati y'umuryango w'ibihugu vy'uburayi na leta zunze ubumwe za amerika itoroshe muri iki gihe merkel yavuze ko ikiza c'umugera wa korona cagize ingaruka zikomeye mu makungu mu vyerekeye ubutunzi n'imibano yavuze ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi udashobora gutorera inyinshi ibibazo biri mu makungu wonyene amenyesha ko naho hari ibibazo muri iki gihe ku vyerekeye gukorana hagati y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya na amerika amerika igifitiye akamaro kanini uwo muryango avuga ko gukorana na amerika bikiri inkingi ikomeye ya politike yo hanze y'umuryango w'ibihugu vy'uburaya tukivuga ku karere k'uburaya umuryango w'ubumwe bw'uburayi washize ahabona ku munsi wa gatatu umugambi w'imiliyaridi amajana indwi na mirongo itanu y'amaero agenewe gutuma akarere k'uburayi kogorora inyuma y'ingaruka zikomeye cyane ikiza c'umugera wa korona cagize ku butunzi bw'ako karere ayo mafaranga akwirikiye izindi ngingo zihutirwa ibihugu bitari bike vyo ku isi vyafashe kugira bigarukire ubutunzi bwabyo bwasinzikajwe n'ikiza c'umugera wa korona kimaze guhitana abantu barenga amajana atatu na mirongo itanu mu gihe abagendana uwo mugera bagera ku miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana atandatu mu karere k'iburaya kandi ubufaransa bwafashe ingingo yo kuziririza ikoreshwa ry'umuti witwa hydroxychloroquine mu kuvura abafise umugera wa korona ubufaransa bwafashe iyo ngingo ku munsi wa gatatu inyuma y'uko bimenyekanye ko uwo muti ushobora kugeramira bikomeye ubuzima bw'abantu naho mu burusiya umushingamateka akomeye w'ico gihugu yarahakanye ko uburusiya bwangiza indege z'ingwano muri libiya uwo mushingamateka yiyamirije yivuye inyuma ku munsi wa gatatu ivyatangajwe n'igisirikare ca amerika ko uburusiya bwarungitse izo ndege z'ingwano muri libiya gufasha abacangiro b'abarusiya bariko bashigikira inteko za general kalifa hifter ziri mu buseruko bw'igihugu mu bitero vyazo ku mugwa mukuru tripoli victor bondarev yahoze ayoboye inteko zigwanira mu kirere z'uburusiya akaba ayoboye umugwi ujejwe ivyo kwivuna abansi mu nama nkenguza amateka y'uburusiya muri iki gihe yariyamirije ivyatangajwe n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca amerika mu karere ka afurika africom bondarev avuga ko ibihugu bitari bike vyo muri afurika bikoresha indege z'ingwano z'uburusiya zo mu bwoko bwa mig mirongo ibiri n'icenda nizo ndege zerekanywe mu masanamu yashikijwe n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca amerika mu karere ka afurika africom ziri ku kibuga c'indege ku butaka bwa libiya rurakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muyumvira mu rwanda kuri fm ijana n'ibice bitatu burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu amakuru yo mu karere tuyahera mu burundi mu gihe hakirindiriwe ko sentare yubahiriza ibwizwa shingiro y'uburundi itangaza umukuru w'igihugu azusubirira petero nkuru nziza abanywanyi b'umugambwe senere barabandanya bahohoterwa mu bice bitandukanye by'igihugu bahorwa kuba baratoye uwo mugambwe abategetsi b'umugambwe cnddfdd nabo mu ntara zitandukanye basaba ko abahohotera abandi bafatirwa ibihano inkuru yakurikiranywe na radiyo ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo mu burundi tuyishyikirizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda itotezwa n'iterabwoba bikorerwa abanywanyi b'umugambwe senere mu duce dutandukanye tw'igihugu rituma hari abagoma baturatura abandi bakarara ntibuca amakuru duhabwa n'isoko ryacu mu ntara ya cibitoke ritubwira ko muri za komine ya buganda mabayi na mugina ko hari imiryango ivuga ko hari ababo bagoma bararaguza ku gutinya ko bofatwa mu ijoro bababwira amajambo y'uko bazokwicwa canke bakangazwa kubera bagirizwa ko baratoye umugambwe senel umunyamabanga wa mbere w'umugambwe sende david de mu ntara ya cibitoke asabira ibihano abo bose bahohotera abandi bitwaje umugambwe ni mu gihe hari abaherutse gutera urugo rw'umwe muri abo banywanyi bafise imforo yo gutema abo muri urwo rugo abanyagihugu ariko bariduga ko ibihano bisa n'aho bidashyirwa mu ngiro uyu ari mu bamaze kuborezwa igufa avuga ingaruka zo kudahasha mu guhana bansanze ku rugo barantora saa yine z'ijoro barankubita gushika naho banja kwa muganga muri hopitali militaire ndavugwa ndagenda muri medecin sans frontiere ndavugwa gushika naho n'urugo ndomoka ubu rero nari maze iminsi iyinga rimwe ngarutse mu muryango yarafunzwe yamazeyo iminsi itandatu mu gasho aca arataha amaze gutaha niho yaciye atangura kwigamba rero ngo ubutegetsi ni bwiwe ico bikoze amakenga ni menshi mu bajejwe intwaro ko hamwe abanywanyi b'umugambwe watsinze amatora wobandanya ibikorwa vyo guhohotera abanywanyi ba senel utemera ivyavuye mu matora bishobora kuba agasomborotso kuri bo ku bw'ivyo mu ntara nka zose zo mu gihugu babura amatari bariko barakoresha inama z'umutekano abanyagihugu babahimiriza kubana neza aho isoko ryacu ryashoboye kuronka amakuru buramatari wa bururi yasabye kwitwararika ibikorwa by'iterambere n'uwamakambagade niy'ukuri yasabye abakorerwa itotezwa n'iterabwoba kutaba mu ruhagarara kuko amatora yaheze nayo ku basende dfdd batangarijwe intsinzi y'amatora guhagarika imvugo ishobora gukabura agashavu ku batsinzwe wese yakoze ukabibona ukabyumva sibyo bayera kandi uwutsinzwe bagira atsinda uwutsinze nawe atsindira abangana atsindira bose atwarira bose ntange yo kuramya umutima uhagaze cyangwa ngo kube yinyegeje uwatsinze nawe ahuye n'uwo yibaza yuko yatsinze ntacyo amutunga urutoki cyangwa ngo amubwire amajyamba yo kumusesereza ku mutima nubwo biri uko abanywanyi b'umugambwe senel babandanya bafatwa agasakisaki bamwe bakaburirwa irengero abandi bagafungwa ku rubuga rwa twitter umugambwe senel uvuga ko kuva ku munsi w'amatora gushika kuri uwa kabiri haharurwa abanywanyi babo barenga amajana ane baburiwe irengero uwo mugambwe werekana kandi ko bafashwe mu ntara zose z'igihugu havuyemo intara ya ruyigi gusa intara ya bubanza na bujumbura nizo zimaze gufatwamwo benshi barenga kuri mirongo irindwi hakurikira ngozi na kayanza haharugwamwo abarenga mirongo itatu yamara isoko ryacu muri izo ntara zose ntizabashije gutohoza neza ivyo bitigiri umushikirizamanza wa repubulika akaba yandikiye umugwi seni awusaba gukura ku ntonde z'abitoje mu bashingamateka hamwe no mu bahanuzi b'amakomine abari muri abo bafashwe baciriwe urubanza canke bagikurikiranwa n'ubutungane ariko kubera ko umugambwe senel wemeza ko wibwa amatora uvuga ko ivyo birimwo mu vyo uzosaba kurenganurwa ko mu gihe twarangiza gutunganya iyi nkuru radiyo ijwi ry'amerika ntiyari yakamenya niba indongozi z'umugwi senere zituye sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa nshingiro ku bijanye n'ivyavuye mu matora zitemeye ko zari bwatunganirizwe tukivuga ku matora ishengero katolika mu burundi riradoma urutoki ku busuma bwabaye mu matora aheruka kuba mu burundi ni mu itangazo ryasohoye kuri wa kabiri aho abasenyeri katolika basaba ko umukandida yibwe yokwitura ubutungane aho gukoresha inguvu umugwiseni watunganije ayo matora wowe uremeza ko yateguwe neza pierre claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru ari kigali mu rwanda ishengero rya katolika mu burundi riremeza ko ryakurikiraniye hagufi amatora aheruka kuba ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato ibihumbi bibiri n'amajana indwi mu gihugu inama y'abepiskopi katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyeho bashira ijisho kurusha ahandi icegeranyo abo bepiskopi katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe harimwo ukwiba amajwi kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi musenyeri yoakimu ntahondereye ni umukuru w'inama y'abepiskopi katolika Nous déplorons notamment la contrainte exercée sur certains mandataires
ati dutera ibyatsi bikorwa byo gutera ubwoba byakorewe abaserukira imigambwe imwe imwe kugira ngo bemere basinye ku byegeranyo by'ibyavuye muri ayo matora kwiba amajwi canke kugagamisha ibitigira ahatari hake ahabonetse abatoye mu kibanza c'abapfuye canke abahunze abatumye ngo babatorere bidakurikije amategeko kandi bigakorwa kenshi ahibonekeje abanyagihugu batoye inshuro nyinshi n'ibindi kwirukana abaserukira imigambwe n'izindi ndorerezi hageze guharura ibyavuye mu matora igitsure no gutera ubwoba abatora bikozwe n'abatware bakabaherekeza gushika no mu tuzu tw'amatora abantu atawuzi iyo bavuye binjira ariko haraharurirwa amajwi ibanga mu guharura ritubahirijwe hamwe no kwaka amatelefone n'ibiranga indorerezi zimwe zimwe abo basenyeri katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitaba byo gusa bahamagarira ubona ko yarenganijwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu face à toutes ces irrégularités et bien d'autres nous nous demandons si elles ne portent pas préjudice au résultat à turibaza nimba utwo tunenge tuvuze hamwe n'utundi tudakwiye gutuma ibitigiri bitangazwa bitabamwo amahinyu menshi uko biri kose uko twiyamiriza ako karenganyo ni nako twiyamiriza uwo wese yohirahira agakoresha inguvu n'igikenye mu kwanga ibyayavuyemwo uwumva atagunonokewe niyitura inzego zibishinzwe zimutunganirize turasaba ubutegetsi guhana boshaka guhohotera bagenzi babo mu kibano kubera bo baba batoye uyu canke uriya umwe wese afite uburenganzira bwo gutora uwo ashaka hanyuma rero dusaba abantu kwihereza imana kuko niyigaba byose bagume batekanye gushika ubu umukandida amaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni agaton rwasa w'umugambwe sanele utunenge rwasa avuga ko afitiye ibyemezo ntawe dutandukaniye n'ivyo vyashikirijwe n'abasenyeri katolika aha yabishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu Même euh, en aveugle reverrait. Les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats.
ati n'impumyi yobibona ibitigiri byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuze iyo babikuye bitizewe kandi bidahuye n'ukuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure n'iyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ivyo abatoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twebwe tuza imbere nta kindi twakora atari ukwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure C'est de saisir la Cour constitutionnelle.
umugwi seni ujejwe gutegura amatora wowo ntoca hirya no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza pierre claver kazihise atwara umugwi seni yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfatakibanza vyavuye mu matora iyo nteguro rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi baratora atamusunikano uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro vy'amatora imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose bavyifuza ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco ibiharuro ntabanduka vy'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza hagati aho umugambwe uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce mirongo irindwi na tubiri kw'ijana nayo senel uronka ibice mirongo ibiri na bine n'uduce cumi n'icenda kw'ijana abitavye amatora barenga ibice mirongo umunani n'indwi kw'ijana pierre claveniyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tukivuga kuri aya matora umugwiseni wegwa n'ibyo bibazo uratekanya ikiganiro kuri wa kane n'abamenyeshamakuru aho wishyura ku bintu byinshi bijyanye n'amahinyu yavuzwe mu matora aheruka turabibashikiriza mu biganiro bikurikira
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mubandanya kumviriza ijwi rya amerika ikiganiro iwanyu mu ntara aloise bigirimana kuri mikoro amakuru ku rwanda igisagara cya kigali gisaba abantu bose kwirinda gufasha abana bo mu ibarabara mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza ikiza cya covid 19 ubuyobozi bw'igisagara cya kigali buvuga ko abakeneye gufashwa bo kwegera inzego z'ibanze aho kujya mu ibarabara asumta kaboyi aratubwira inkuru iramvuye mu cyumweru kimwe uyu mujyi umaze utangiye igikorwa cyo gushaka abana b'inzererezi wemeza ko abasaga magana arindwi bamaze gukurwa mu muhanda umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage madamu gatsinzi nadine atangaza ko ibi bikorwa byakozwe nyuma yo kubona ko aba bana bakomeje kwiyongera madamu mutoni gatsinzi nadine avuga ko ubwiyongere bw'aba bana basaba mu mujyi wa kigali bishobora kuba bwaratewe n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona korona gatsinzi yasobanuye ko banasanze byaranongerewe n'uko muri ibi bihe abana benshi batakiga ndetse kuba n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi byaba biri mu byongereye ubwinshi bw'inzererezi mu mujyi wa kigali ijwi rya amerika ryanyarukiye mu duce tunyuranye aho abana bakunda kujya basobanura ko inzara ariyo mpamvu nyamukuru ibatera guhunga imiryango yabo kuki murimo kuza mu muhanda se ni ukubera inzara n'ubukene kubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya kandi kaye mu rugo usanga ari mvururu mvururu ubundi iyo twanabonye ubundi n'imodoka zaje mu marembo tujya tugasyaga ariko uko dusyaga baba bari kudukubita tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana twaba ari duke yaba ari ijana tuka- tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukawutahana hari n'igihe bigeze kudufata baraje batujyana kudufunga igikondo ngo ntituzongere kugaruka mu muhanda ariko twabona icyo twarya natwe dutunzwe nawe si abana bonyine twasanze mu muhanda kuko akenshi baba bagendana na ba nyina cyangwa abandi bantu bakuru bose imvugo ari imwe bafunguza imyaka bafite ntibatera isoni ugasanga umugabo yaragutaye nyine agutereranya ufite n'abo bantu taranateramo kino cyorezo nabwo twari tuyifite ariko twabona n'ibiraka byo guhinga tugakora n'ubu ngubu ni uko rwose n'ubu bajyaga batuzanira iyo futu abana tukabatekeramo icyo gikoma iki na bya Tukakinyweramo.
bishyimbo ariko ubu ntabyo bakituzaniye ko rero kugenda gutya tugenda dushakisha umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage yavuze ko icyatumye bihutira kubavana mu muhanda ari uko bashobora kuhandurira cyangwa bakanduza virusi ya korona bityo ko bibujijwe kubaha amafaranga E, icyo dusaba abantu ni uko umuntu usabiriza nta- ntabwo nta- ntabwo twemerewe kubafasha ubundi noneho cyane cyane muri iki gihe cyo kwirinda covid aho ushobora kuba wa- wa- wakwakira cyangwa ugatanga indwara utabizi yuko uyirwaye icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ariko n'ubundi n'ubusanzwe mu mategeko yacu gusabiriza ntabwo byemewe gusabiriza ni umu- ni ingeso ni inama ni- ni- ni- ubundi urabihanirwa icyo dusaba ni uko ntabwo uzi ko tudafite abantu bakeneye ubufasha ariko ubufasha urabubonera mu nzego z'ibanze hari abatarabasha kubona imirimo ariko biraf- birakorerwa ubu ngubu ku nzego zo hasi ikindi wowe ufasha nawe byirinde ntabwo byemewe niba ushaka gufasha egera inzego nanone eh, z'umu- z'umudugudu z'akagari zo- za- aho aho abayobozi bakuri hafi noneho ubu bavuga uti "Njye mfite umutima wo gufasha dore icyo nshobora kuba natanga cyangwa mubwire icyo nagufashamo umujyi wa kigali usobanura ko mu bana magana arindwi mirongo ine na bane bamaze kuvanwa mu muhanda magana ane mirongo inani n'icyenda basubijwe mu miryango yabo hari abana mirongo itanu na batatu bagaragaje ko bava mu zindi ntara zitari umujyi wa kigali na makumyabiri na batanu batibuka inkomoko yabo uyu mujyi usobanura ko abana byagaragaye ko badafite aho baturuka bari gushakirwa aho baba mu miryango mu gihe abafite ingeso mbi nko kunywa ibiyobyabwenge n'indi myitwarire mibi bazoherezwa mu bigo ngororamuco gahunda yo kuvana umwana mu muhanda gusa ntabwo bihagije ni no kongera ku kwibutsa ababyeyi inshingano zabo nayo ni- navuga ngo n'indi ntego y'iyi gahunda turimo wenda binatandukanye cyane uko twabikoraga mbere aho wenda umubyara uyu mubyara we wazaga kumwitwarira akamuza kumutwara wenda aho ari wenda kuri sitasiyo ya polisi cyangwa se ku murenge uko twari dusanzwe tubikora kandi akamutwara tukamubwira gusa mu magambo uyu munsi hari ama, ah, nakwita ngo ni agirimenti ni amasezerano tujyana n'umubyeyi tukamubwira tuti tukugarurira umwana wawe dore ufite inshingano zo kumurera dore amategeko ahana umubyeyi utita ku mwana we Ah, umubyeyi akayisinyira noneho n'umuyobozi w'umudugudu akayisinyira nubwo uyu mujyi washyize imbaraga mu gukura abana basaba mu mihanda kugeza ubu haracyagaragara abatari bake bagaragara mu duce twiganjemo abantu benshi mu mujyi wa kigali ubushakashatsi bwamuritswe umwaka ushize na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana ku kibazo cy'abana bo mu mihanda bagaragaje ko mu mujyi minini y'igihugu harimo inzererezi hafi ibihumbi bitatu aha abarenga mirongo icyenda n'umwe ku ijana muri bo akaba ari abahungu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta muri tanzania ntizishima ibyavuye mu matora aherutse kuba mu burundi ni mu gihe babyakiriye mu byiyumviro bitandukanye mugenzi wacu james jovin kuri uyu wa kane yakoreye mu nkambi ya nduta aba ni bamwe mu bamuhaye ikiganiro murakoze kumva ijambo ariko je mbona yuko umenga nta mukuru w'igihugu yatowe ko mbona abantu bidoga ari benshi imyidoga ari myinshi none natwe twamusaba ibyo tumusaba turabona yuko ata bintu yoshyira mu ngiro ko bimaze kuvuga rwo yuko atatowe n'abanyagihugu yabaye amajwi bahindukije urumva biragoye kuvuga ko uwo muntu bamusaba kuko twari kumusaba ubutungane kugira ngo buhindurwe hanyuma tukamusaba yuko yokumvikana nabo batavuga rumwe ntihagire umuntu asubira gutotezwa mugabo urumva bamaze guhindukiza ibyo barobananya batoteza abantu cyese mbona icyo novuga ko yoshobora guhindura ubutungane kandi nawe yahinduye amatora akayahindura ukutariko ni ukuvuga yuko twebwe nk'impunzi nta n'ikintu na kimwe tubona yuko yokora kuko ni ukuvuga yuko urabye ukuntu yatowe ega naho turi mu mpunzi twaragerageza gukurikirana amaradiyo twavuga yuko uti ni ukuri nta kintu na kimwe agiye gukora kuko nka twebwe ku ruhande rw'iwacu twavuga uti noneho kugira ngo adukorere ibyo bintu namanze kwanza gorore mu gihugu icya mbere cyoco arimo iyo leta iyo leta ayimazemo imyaka cumi n'itanu nta kintu na kimwe kigeze gihinduka kandi natwe nk'impunzi cyaduciye intege nuko wewe bamaze kuba bamubaza ibyo bamubaza akavuga yuko uti azobandaniriza aho yarageze ni ukuvuga yuko kweri natwe byaratubabaza biraduca intege niyo mpamvu natwe ato twibanda ko cyane twebwe natwe nk'impunzi ahubwo namanze kweri agorora ibyo mu gihugu hama abone kudutumako twebwe nk'impunzi nta kiza tumwiteze ko kuko urabona muri iyo leta imaze imyaka cumi n'itanu abantu batotezwa abantu bicwa abantu bameze nabi inzara ubukene none ubu azohindura iki ko yavuze yuko azobandaniriza ku byo bari bageze ko ntiyumva ko arobandanya gutoteza abantu ntiyumva ko bazobandanya kwica abantu ntiyumva ko bazobandanya guhindura ibintu biborohereza gutwara no kubaho abandi nabo bagowe cyangwa se mbona ibyo aje guhindura mu bisanzwe umuperezida atowe mu mategeko nawe nyine aba yiyizi aca amenya ati bajya abanyagihugu bose bantoye bakampunda amajwi reka nanjye nkorere abanyagihugu nabo banshime babone ko bansize hano kugira ngo ndabakorere jewe mbe umukozi wabo none abandi nabo twebwe nitwe tugaruka tukaba abakoresha bahemba leta aho leta ariwe yodufashije akaba aritwe tuza kuyifasha urumva ivyo bintu ko bigoye urumva n'ubu nda- ndabona yuko hakiri ingorane nyinshi mu- muri kijya gihugu cy'u burundi twebwe nk'impunzi twebwe dusaba yuko tworonka amahoro iyo turi ibisigaye navyo bakamanza bakagorora ivyabo hama bakarobona kuza kwiga ivy'iwacu bahejeje kugorora ivy'iwabo murakoze ego nivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi- c'u burundi ya- yaratowe nubwo benshi batabishima ariko reka twemeze ko yatowe twece tubona ca mbere yo kwihutira gukora kugira ko mbura amahoro aboneke eh, impunzi twahunze tubo- dus- dusubire mu gihugu catwibarutse twubake igihugu catwibarutse ikintu ca mbere ni uko yoshiraho ah, ni ukuvuga umuntu akoze ivyaha vyose agahanwa hisunzwe amategeko kandi abantu bose bagahanwa ataravye nkunzi na cyane cyane ugiye kuraba ivyinshi igihugu ni ukuvuga ngo hariho nk'umuntu ari mu mugambwe basangiye umugambwe kenshi ntibakunda guhanwa barakora amabi ndengerabutungane ariko ntibahanwe ariko gusa ugasanga umuntu yibu- yi- wikekwa n'ugasanga bariko bari- bar- barahana abantu handi bicwa twebwe rero ico twobona ni uko ikintu ca mbere yo kwihutira gukora yohana uwo wese akoze icaha yishinzwe amategeko Eh, ni ukuvuga yuko urabye nko mu burundi kweri tugiye kuraba nta mutekano nta munezero kandi ugiye kuraba kandi urumva abantu bafashwe nabi abantu baricwa erega naho turi mu buhungiro turabyumva niyo mpamvu natwe bituma tanagatima ko kuvuga uti noneho dusubire mu burundi dufise natwari dufise ibyizero tuzi yuko uti noneho intwari igomba ihinduke mu gihugu kugira ngo natwe nk'impunzi turyoherwe tuvuge uti turatashe erega imyaka itanu tumaze mu buhungiro natwe turataye ibyacu natwe ntitwosohoka tuca tuvuga uti noneho ni- nidusubire kandi icyo twahunze kikiri hahandi nyene ega wa- uwo twahunze niwo kandi asubiye ku butegetsi niyo mpamvu twebwe kweri impunzi wapi nta n'agatima kabisa ahubwo turatuntuye cyane ikindi naco ni uko boreka ubutungane buki- bukigenga kuko ubutungane bw'igihugu ugiye kuraba ntibwigenga kenshi uzosanga bariko baraca imanza baca imanza za ngondegonde nico gihe umukuru w'igihugu niyareka ubutungane buki- buki- bukigenga ni ca gihe amategeko azokwirikizwa kuko benshi usanga ico barahiriye si co ubu bariko barakora benshi bakora menga bakoresha umugambwe ntibakorera igihugu ikindi ca gatatu mbona umukuru w'igihugu yokwihutira gukora ni uko uravye ni mu bindi bihugu vyose nta gihugu na kimwe cateye imbere mu gihe hakiri abantu bakiri hanze y'igihugu hakiri abantu bahunze bangajwe kubera ivyiyumviro vyabo vya politike canke kudasangira umugambwe ni uko kwanza umukuru w'igihugu yoshiraho urwego rwo kwicara hamwe apana vya bintu vyo kuvuga ngo urumva ngo bajya ntituvuga rumwe ngo canke bajya ngo bagomvye gukora iki niki niki niki ukamenga ni inyambukiya Ah, bakicara hamwe bakicara ku mezi imwe bakumvikana karambega abarundi ikintu nyamukuru dupfa ni giki kugira ngo twese turi bene uburundi kuko nta muntu yaremewe kuba mu burundi wundi ngo abe mu buhungiro ivyo o amaze kwicara hamwe umukuru w'igihugu niyaza afise iyo ntumbero yo kwicara hamwe nabo batavuga rumwe akamenya ko yatsindiye uburu- yatsindiye abarundi bose kandi agiye gutwarira abarundi bose atari kuvuga ngo agiye gutwarira abasendede fdd gusa je ndazi ko ibintu byose mu burundi bizogenda neza Na- n'impunzi twahunze twagira agatima ko kuvuga ati twe twebwe reka duhunguke twende kubaka igihugu cacu ariko ibintu bikiri uko bimeze kuko eh, gushika ino saha turacafise impungenge yuko uburundi buracari bwa bundi nyene kuko ugiye kuraba usubiye ni wa mugambwe nyene uriko uratwara ariko turafise ivyizigiro kuko ku muperezida yatowe nibaza ko vyose azobigira neza yakurikiza izo ngingo akicarana n'abo tavuga rumwe bagategura ivyo kubaka uburundi ndazi ko vyose bizogenda neza murakoze nshuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara n'aha kigarukiye turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi mukbile ya baro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugire umunsi mwiza mwese mwari kumwe nanjye aloyizi bigira imana